mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri haravugwamwo ido n'ido ry'ingene ishirahamwe ry'ibihugu bya buraya ryagiriraho amafaranga abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashirahamwe yabo nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari kw'isonga y'abateye uruhagarara mu gihugu uwo ni umuvugizi wa leta y'uburundi philippe nzobonariba ku nyandiko zikekwa ko zaba zisobanura imikoranire y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'uburayi hamwe n'abarundi na bamwe mu barundi mu guteza umutekano muke mu gihugu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibura ry'imashini zo guhura umuceri mu nkambi y'impunzi z'abarundi mu ntara ya muri rusenda mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo turazibagezaho mu kanya ntimuve ku maradiyo yanyu turabaranditse amakuru yacu tuyahere mu burundi imigenderanire hagati ya leta y'uburundi n'ubumwe bw'uburayi ikomeje kugenda nabi uburayi uburundi bwemeza ko bwabonye inyandiko zerekana ko ubumwe bw'uburayi bwagize uruhare mu ihungabanya ry'umutekano no kugerageza guhirika ubutegetsi ubuserukizi bw'ubumwe bw'uburayi kugeza ubu ntacyo bwari bwavuga kuri ibyo biregwa uwo muryango w'ubumwe bw'uburayi iyi nkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura eroge wirikaneza
mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radiyo na televiziyo by'igihugu umuvugizi wa leta philippe nzobona ribasigura ko leta y'uburundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none zerekana uruhare rw'ubumwe bwa buraya mu guhungabanya umutekano mu burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu umuvugizi wa leta yemeza ko n'aho amatohoza atarahera ayo makuru asa n'aho inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'ubumwe bwa buraya mu njyane za politike ziri mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inkuru ziri muri izo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ishyirahamwe igihugu bya buraya aha mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri rusama umwaka wa bibiri na cumi na gatanu haravugwamwo ido n'ido ry'ingene ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya ryagiriraho amafaranga abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashirahamwe yabo nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari kw'isonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko bararondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi izo nkuru zagiye ahabona zije ziyongera ku zindi nkuru leta yari isanganywe igitohoza ziri mu zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenga ifise ajanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi cane cane mu bashatse kuburizamwo umugambi w'amatora mu mwaka wa 2015 turetse ko ayo matora yahavuye ab'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD de dukatsinda abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko izi izo nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atari imbeshere shira mu gihugu vya buraya vyamye birota guhindura inzego zitorewe n'abenegihugu kugira terekeho inzego z'ivyaduka bishiriyeho aho yiwereje iryo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka ndanaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza vyo kumenya impamvu zama zatumye ishirahamwe ry'ibihugu rya buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose ziza zirafata mu kaniga abarundi n'uburundi ryama ari ryo rija kw'isonga mu kuzisaba no kuzishigikira imbere y'amakungu ngusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo byoba bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatirwa uburundi hanyuma hageze leta y'uburundi ikazoshira habona ikizoba yashitse ko bijanye n'ibiri muri izi nyandiko gushika ubu ibi vyagirije ntaco ubumwe bwa buraya buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'ubumwe bwa buraya i bujumbura vyabwijwe ijya amerika ko varufam veta atwara ubwo buserukizi ataco bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'ubumwe bwa buraya catherine way i buruseli no ku rubuga rwa twitter uwo mugabo aturuka mu budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntaco arashikiriza ico bikora bimwe mu vy'ubumwe bwa buraya bugaya mu gihugu veta yabivugiye mu munsi mukuru wahariwe uwo muryango hari kw'itariki ya cenda ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Soyons clairs, la situation au Burundi n'est pas encore, ne s'est pas encore normalisée depuis les événements de, de 2015. La sécurité qui est revenue.
hagira ati ntitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umutekano naho wagarutse ntushemeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu abantu banyuruzwa n'ababorezwa igufa babandanya kuvugwa ubwisanzure bw'abanyepolitike itangazamakuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane nicyo gituma ibiganiro bihuza abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa uwahoze arongoye tanzania william mukapa akwiye gushigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'ubuganda imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba Il est essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans précondition.
imigenderanire hagati y'uburundi n'ubumwe bwa buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku itariki ya cumi na kane ukwezi kwa gatatu uwo mwaka ubumwe bwa buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga bufashisha uburundi ibihugu bigize uwo muryango vyavuze ko utwigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiriza kiremwa muntu tudahagije ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa sepe bigizwe n'umugabane wa afurika amazinga ya karayibe na pasifike vyasavye ko ibihano vyafatiwe uburundi vyohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari navyo leta yifuza eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyi nkuru tuve burundi noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi zihinga umuceri mu kibaya cya rusenda zivuga ko zihangayikishijwe no kubura imashini ihura umuceri iyo weze aba bahinzi bakaba basaba amashyirahamwe y'abagira neza kubabonera izo mashini inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika uwaganiriye n'abo barundi bahungiye mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo vedasite ngabo ndagijimana
iyi mirima y'igihingwa cy'umuceri iri mu birometero bitatu n'inkambi yo mu rusenda ubwo radiyo ijwi rya amerika yagendereraga aho ihinze mu kibaya cya rusenda wasanze yari itangiye kwera indi nayo iri gusarurwa bamwe mu bahinzi b'umuceri wo mu bwoko bwa tugwiza umwimbu na tugwanya inzara badutambagije imwe mu mirima yabo maze batubwira aho icyiyumviro cyo guhinga uyu muceri bakivanye bari mu nkambi icya mbere ni uko tubona nk'abadandaza basanzwe baduhinga mu nkambi bajya kuyirondera za tanzania bakajya kuyirondera hehe bikabagora natwe usanga tuzi ubuhinga bwo kurima umuceri kuko tubona baza kurondera umuceri umuceri bita Kigoma Tanzania tumaze kubona ukuntu natwe usanga tuzi ubuhinga bwo kurima umuceri kugomera inzuzi tukagira amazi nyine tukanywesha niho tudakurondera imbuto zigezweho zirobanuye tukagira amabaraje niho twafatiye ingingo yo gufata kurima imiceri kugira bajya abadandaza basanzwe bafuruniza imiceri mu nkambi bayikuye muri za Zambia n'ahandi nabo bataye kudushorera nganye mu nkambi ubu buhanga bwo gutunganya ikibaya aba bahinzi bo mu nkambi bahingamo umuceri bikaba bikorwa n'impunzi z'abarundi mu masambu zikodesherezwa n'abaturage b'abakongo Omani aho zigomerera umugezi wa Rusenda kugira ngo zibone amazi atembera mu mirima yazo nk'abatazi inkambi rusenda ica hagati mu nkambi shatudugaraho ku mutwe turugara amazi ya rusenda kugira avomere imirima y'imiceri kugira turonke n'akazi dukora yaho kuma twicaye none se ubundi bibagora kuba ubibona ni umugezi munini cyane ni baraje nini ni mbese umwana w'imyaka itanu nti yawambuka ni ubuhinga nyene bugezeho ko tuba tusa tubizi twarashe ibintu by'uburimyi twashase natwereka amakongomani natwe ko tuzi ibintu by'ubuhinga burebure bijanye no gukora amabaraje y'amazi mihigo bernard umwe mu bahinzi ahamya yuko basarura umuceri mwinshi ariko bagifite imbogamizi zo kubona ifumbire n'imashini ziwutonora bo ibibazo tugira cyane cyane umuceri ukiwuhinga ukenera amafumbire natwe ayo mahera yo kugura amafumbire na cyane cyane ngaha nta mafumbire akunze kuhaba nta maduka y'amafumbire ahari turinda kwigora tugatuma kure bikadutwara igarama nyinshi kandi atanu uburyo dusanzwe dufise ku bamaze kweza umuceri aha urabona umuceri usaba imashini yo kuwuhura none rero ngaha nta mashini ihari biratugora cyane kuwukura ngaha tukawujyana za gatanga baraka kuwusyeshayo tukongera tukawugarukana hano kuwudandariza hano mu nkambi biratugora cyane abamaze gusarura imiceri yabo baracyayifise muhira ku- n'uwundi arose nk'uburyo aragenda agasyesha dukeyi ariko urumva ko wa- wasaruye umuceri mwinshi ntushobora kuronka uburyo bwo kuwutwarira rimwe ngo uce uwusyesha kugira ngo uronke amahera n'ingoga na n'ingoga abahinzi b'umuceri bakaba basaba amashyirahamwe n'abandi bagira neza bakorera muri iyi nkambi ko bashyira imbaraga mu kubakemura iki kibazo cyo kubura imashini itonora umuceri nk'uko bagiye bakemura n'ibindi bibazo byo muri iyi nkambi twasaba ko abagira neza bodufasha kugira barabe ukuntu boturosa ibintu by'amamashini byo kugira tuze turaronka ukuntu turinganiriza hafi tutarinze gufata amatike y'ingendo yo kujya za baraka n'ahandi bakadufasha kugira turonke amamashine yo gutegura neza ibi biterwa byacu by'umuceri verima ahasi iradufasha kandi irana- ifise irafise ingorane amashyirahamwe ari ngaha mu nkambi agira iby'uburimyi yatanze inkoko agatanga amarozwari agatanga amasuka aguma atanga ibintu byinshi imiti n'amafumbire tugasaba ko ama- amashyirahamwe bategeza bategeza kudukagira ino ino abarimyi aho bariko barakorera akubwira dufashe ibyo bintu nka kurya ubona yaf- yagize ingufu agafasha kubakira isoko y'impunzi irema yugaye irema ya kijambere impunzi zikaremera mu isoko yugaye ya kijambere yo yo- isakaye n'amabati byose niko dusaka ko amashyirahamwe yagenye akoze bimwe adufashe natwe abarimyi kuko no muri ibintu tusanzwe turima ngaha bigenda mwa- mwajya amasoko nk'amashu n'ibiki kuko muri make abantu batazi ngaha abanyamurenge bazana amateke ibitoke ni- n'ibintu birebire bazana abakongomani nabo bakazana amavuta amafi hakaba n'abandi bakongomani bafuro bazana ubududu natwe impunzi tuzana- tuzana ibi by'iwacu by'amaporoje bya kijambere nk'amashu ibi n'um- n'umuceri tukaba dusaba yuko nayo by'amashyirahamwe akadufasha natwe natwe tukaba duteza igite- igitegwa cacu imbere nk'uko twagitanguje ubu buhinzi ababukora bakaba batangaza yuko baramutse babonye imashini ihura umuceri bakwivana mu bukene mu nkambi yo mu rusenda ikiro cy'umuceri kikaba kigeze ku mafaranga igihumbi cy'amakongomani redatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika dusubire mu burundi abarundi ahanini bashyigikiye ubutegetsi hamwe n'abari muri amwe mu mashyirahamwe hadaharanira inyungu za politiki bitabiriye imyigaragambyo mu mpera z'icyumweru ku wa gatandatu iyo myigaragambyo yari yatumijwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa bujumbura yari igamije gushimira abakuru b'ibihugu bya tanzania na uganda hamwe n'icyegera cya perezida wa kenya ku cyemezo bafashe cyo gushyigikira uburundi no gusaba ko ibihugu by'uburayi bikuraho ibihano byafatiwe uburundi mbere y'uko ibihugu byo mu karere ka afurika y'uburasirazuba bishyiraho umukono ku masezerano y'ubuhahirane n'ibihugu by'uburayi cyakora abadashyigikiye iyo myiyerekano bavuga ko ah, bayiteguye n'abayitabiriye batitonze ngo bashishoze ngo kuko bafatiye ku kintu kimwe mu bintu byinshi byarebewe hamwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa afurika y'uburasirazuba iyo myigaragambyo ni iyo mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriyeho mu kiganiro muri isanga mu kanya kashize abatumirwa bari porofeseri juvenal ngorwa n'ubusa umukuru w'umugambwe mrc rurenza ngemero na abere gashatsi umukuru w'umugambwe uprona wemewe n'ubutegetsi mu burundi na eme pascal nduwimana umukuru wa sosiyete sivile izwi nka ministere africain de compassion profeseri ngorwa n'ubusa niwe utangira avuga uko abona iyo myigaragambyo yabaye mu mpera z'icyumweru mu burundi Eh, ubwa mbere ugitanguza ibiganiro wavuze ko harimwo n'abadatari mu bintu bya politike ariko bijya n'ibihendwa abana bagiyeyo bose bari batumwe ko na politike hanyuma iyo myiyerekano yabaye ku wa gatandatu uheze si iya mbere kandi uko mbona ibintu bitumberewe ubu umengo si n'iya nyuma Eh, ni umugambwe emerese rurenza bose bazi ko ushira imbere gusubiza abanyagihugu ku kizi mu nzira yo kwiteza imbere birababaje n'ukuri biratangaje yuko abatega iki gihugu bamize abantu mu ibarabara ayakomye kose haheze inama muri onu haheze inama muri uniyafikene haheze inama i geneve ngo zinduka mu ibarabara hariho n'uwatevye arandika ati "Mm, uko bibandanije uko bazohava baja gushigikira ikena ry'ibitoro n'isukari Ariko- kuvyerekeye rero eh, kuvyerekeye rero iyo myiyerekano yabaye kuwa gatandatu ubwa mbere yashingiye ku kibazo kimwe mu vyari vyizwe mu nama y'abakuru b'ibihugu eh, kandi vyari birenga i- mirongo ibiri ikindi naco ni uko muri ivyo vyashikirizwa n'abakuru b'ibihugu mukapa yakoze ibintu vyinshi aradomaje mbere y'uko ari leta idindiza ibiganiro araniyivuga mbere umunyabanga mukuru wa yase y'uko amwabura akabirungika muri leta ikindi naco ni uko iyo myiyerekano yari ifise intumbero yo gucanisha abari bitavye ivyo biganiro kuko i- kwari gukeza museveni na magufuri gusa ku vyashikirijwe ku masezerano n'ubumwe bwa buraya kandi abantu bose bariyo ntibavugwa ibi- i- gusinya amasezerano bikaba vyasinywe n- n'ibihugu vy- vya ease atari burundi gusa ariko Mbega ko mushana Tanzania- eh, mushana juvenal eh, eh, ngorwa n'ubusa abarundi batari bake bariruhukije bumvise ko abo bategetsi basavye ko ibihano vyofutwa ku bwanyu mwebwe mwaranezerewe n'iyo nkuru oya je suko suko mvuge mu biganiro mbanza gutarira ikibazo cose ubwa mbere mbega ko mbona eh, tanzania na uganda bo batashyigikiye ko umukono kuri ayo masezerano murumva imyiyerekerano y'im- yama ikampara n'i dar es salaam murumva biyamiriza ubumwe bwa buraya canke ingene iyo myiyerekano yagenze ko abantu bayitavye bari bahimirijwe kuja kwiyamiriza eh, ibihano by'ubumwe bwa buraya uburyo yagenze ko mbona baciye baja gukindira imbere y'abaserukira ibihugu bibanye nk'u rwanda canke gukindira imbere y'amaradiyo bayatamba ku muzimba yaturiwe wumva aricyo vyasa bisana n'ico bari batumiriwe egomereka ati ico kibazo turakibandanya reka duhe n'ijambo eh, mushirantahe abera gashati nawe nyene atubwire ukuntu ku giti ciwe n'umugambwe arongoye eh, bakiriye iyo myirekano eka n'ivyashikirijwe n'amajambo yahavugiye Eh, murakoze cyane twebwe natwe twarakurikiye turumva ko hatunganijwe imyiyerekano ijyanye no gushyigikira ijya ngingo eh, yo guhagarika gusaba ibihugu bya buriya ko byohagarika ibihano twebwe rero mu mugambi w'abadasigana ituma nuvuga ko ibijyanye n'imyiyerekano eh, ko leta ko igisagara cya bujumbura gihamagara abanyagihugu kugira imyiyerekano twebwe twitewe imyiyerekano tubifata ko ari ibintu bisanzwe mugabo cyane cyane aho duhagaze ni ingene iyo myiyerekano itunganywa Eh, igatunganywa mu mutekano cyane cyane amajambo ashikirizwa n'ababa bitabye bene iyo myiyerekano akaba ari amajambo yubaka n'aba ari amajambo agumuka twebwe rero ku bijyanye rero n'iyo myiyerekano ku bijyanye cyane cyane n'ingingo bariko barashima twebwe mu muganga w'abadasigana itona no kuri jewe nyene twarabishyikirije n'igihe iyo ngingo yafatwa ni uko eh, ubwa mbere ibihano byafatiwe uburundi eh, ni ukuraba icyo abo aba- abantu biriko birashikira cyane ibihano byafatiwe uburundi bishikira abanyagihugu umunyagihugu muto muto niwe ariko aragira ingorane si umukuru w'igihugu eh, si uburongo muganga wa cnddd fdd si umushikiranganji ariko aragira ingorane naho rero tuvuga tuti eh, kwiyumvira guku- ko ibihano byafatiwe uburundi vyohava ni ibintu vyo gukenguruka twebwe rero turashigikira iyo ngingo yafashwe n'abo bakuru b'ibihugu cyane cyane ko berekanye ko uyu muryango ibihugu byacu bigize bisigaye kimeze nk'i- nk'intara imwe ingorane zishikiye Burundi ziri ingorane zishikiye u Rwanda Tanzania Kenya na Uganda naho rero tuvuga tuti ibi myiyerekano bene iyo irasanzwe kandi cyane cyane icyo yari igamije ni uko hari ugutsimbataza gushimiriza ibihugu bya buraya ko ibihano byafatiwe uburundi byohagarara maze abarongoye igihugu nabo ari ibindi bavugana bakabivugana mugabo umunyagihugu muto muto ntabandanye asonza ntabandanye agwarangwa abura umuti ntabandanye ari naho nikora egomeye eh, namwe emi pascal nduwimana muri mu bantu bari bitavye iyo myiyerekano murashobora kutubwira ikintu ku bwanyu mubona ko iyo myiyerekano yaranguye Eh, twe bwa- bwa mbere ho tubanje no gushima kubera by'ukuri eh, iyi nama igihe yatangura hari haranashikirijwe ibintu byinshi cyane Eh, rimwe no ku banyepolitike twarigeze kumva n'abasaba bati inama barayitezemo ibintu byinshi barayitezemo yuko hobamwo ah, yuko aba perezida ko bofatira ingingo uburundi mbere bagafata ingingo z'uko oh, bona bafatira ibihano oh, ku bijyanye n'ubutunzi mbere bakagira ikintu bita na ambargo rero twebwe nk'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya bya politike turi no mu burundi ah, twaranezerewe cyane ah, ku cyavuyemwo by'ukuri twaranezerewe cyane eh, n'iri jambo rya perezida wa uganda ah, ryaravuze ijambo by'ukuri ubona ko ari iry'ababyeyi ah, rya jambo twa- twa- twahora twumva kuri ni abasogokuru bacu ukumva yuko ijambo yanavuze ryari iry'uruvyeyi ryari iry'umupapa ah, arongoye urugo yaravuze ati mbega jewe nimba ati ndi umupapa mu nzu boza iwanje uga- ati ukinjira mu nzu ukanahana umwana ut- ati utambwiye Ah, rero baravuga bati nta kuntu twaba turi muri uyu muryango wa eyase hanyuma twumva yuko haje abantu bagafatira ingingo umuntu umwe umwana umwe ati bakamukubita bakamubabaza hanyuma ngo tunanezerwe rero turumva ko tutosinya aya masezerano ah, yo gufashanya haba mu bintu by'ubudandari cyangwa niki mugabo umwana umwe yara- yarafatiwe ibihano aboshwe aradikararira eh, atabasha kwiga cyangwa no kwiteza imbere rero twebwe nk'amashyirahamwe by'ukuri eh, adahanira ibyicaro bya politike turongoye abantu benshi harimo abarimyi aborozi harimo abatunzi harimo abakene hari- harimo abantu bo mu ntara zose no mu migambwe yose Ah, turavye icavuye muri ino nama ah, leta canke meri yaduhamagaye twaragiye kabisa kandi turanezerwa turashima imana mbere washaka jewe Tugarutse, ah, Pascal, ndi mu bantu ah, banatumira no gushima imana no gusenga imana twarashimye cyane turashimira uyu muperezida wa uganda turashimira igihugu cya tanzania turashimira n'igihugu cya kenya turashimira Eh, Pascal, n'ibihugu- n'ibihugu byose tugaru- byari muri iyo nama ko tukiri bahuriye hamwe kuri iyo myiyerekano nyine y'umuryango eh, muri mushyiranayo Tanzania.
pascal nduwimana hariho ibintu ariko byashyikirijwe no muri iyo nama y'abategetsi bo mu karere eh, bitari bishemeje eka bitanezereje nk'abategetsi bo mu Burundi aho bavuga ko hariho umutekano muke kandi uruhara hashobora kuba hariho inzego z'umutekano zaba zibisemwo uruhara ico kintu ko ataco mwashikirije mu myiyerekano twebwe turi ko turabitegura kandi twaranabyanitse turanabishikiriza ndetse no mu ntumwa z'umuhuza bari ngaha anye ejo bundi mwara mwaranadutumiye no mu kiganiro aha turavuga ko twa- twababwiye ingene ubu unye tumeze Ah, by'ukuri ah, turashimira itegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Ah, yaranabat- pomoreye aranababwira yuko umutekano ko ari ko ari wose yuko ah, unameze neza rero twebwe turifuza yuko abo bantu ah, bagifite ibintu by'amadidane cyangwa amakenga ko bo kwishikira ngangahanyu wacu ko boza ah, bakaraba ingene tubayeho ivyo rero urumva nti- biri mwa ya maraporo aguma atangwa ba- abo nyene eh, batavyemera ariko muri make vy'ukuri uravye ubazi- ubajije abantu baza bava ino bag- bakaza iwanyu eh, baranatemwanya bagashinga intaye bakavuga yuko Yego, me- by'ukuri hariho am- ah, ikintu c'umutekano rero ni- twobirandira ko cane by'ukuri umutekano uriho rero mboneye akanya ko gushimira na promire visi ah, wewe yanafashe umwanya ukwiye wo gusobanura uyu gasito ni umuntu by'ukuri ubona yuko abyumva abitahura kandi abwira abantu ibivugwa ni byinshi bakubwira ko ari Yego, me- jenoside ko hariho nyabwoko mugabo kandi turanashima imana yuko aho turi ubu saha saha jenoside sahiho nyabwoko turi ahantu hatomoye cyane ho kunywana ho kuja hamwe Yego, me- mu butandukane bwacu Eh.
rero turashima imana vraiment ku bwa perezida wa, wa, wa, wa uganda turashima imana ku bw'abaperezida Yego, me- eh, iki- ikiganiro kirabandanya mushikirane pascal reka twibutse abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ko muri kumwe murabandanya kumviriza ikiganiro muri sanga turiko tuvuga cane cane ku myiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu imyiyerekano eka yatunganijwe n'ubuyobozi bw'igisara ca bujumbura imyiyerekano bavuga ko yari iyo gushimira abategetsi bo mu bihugu vyo muri afurika yo mu buseruko nka perezida w'igihugu ca uganda na perezida w'igihugu ca tanzania basavye ko ibihano vyafatiwe uburundi vyo bahagarara vyofutwa turi kumwe na anisete anisete mwiriwe neza reba muri he anisete kandi bujumbura mu burundi murafise ikibazo murafise icyumviro ku byo turiko turashikiriza rero nari mfite ibiro gitoyi nagomba ndaba- ndababwire yuko um- tumaze kuvuga yuko ari umuryango ah, wa afurika y'ubuseruko uba ari umuryango igihugu kimwe kigize ingorane n'ibindi ndabizi kubera umwe niwe yavuze ati iyo ufise umuganda wiwe ukavuna rumwe rumwe ziratinda zigahera ariko uvuniye rimwe ntibikura urumva rero uburundi bugize ingorane ba- bakabufatira ibihano uburundi bumaze bamaze gushyika aho bashaka uca usanga n'ibindi n'ikindi gihugu gishobora gushyikirwa umwanya n'umwanya hanyuma akabazo kamwe nagomba ndababaze cyane cyane uwaserukira uwo mugambwe nagomba namubaze ikibazo kivuga giti none iyo twe dufati iyo badufatiye ibihano biriya bihugu ikintu bobo muri politike yabo mu migambi yabo bashyize imbere mu guteza imbere abanyagihugu icyo bunguka ni iki icyo bahomba ni iki kubera turamaze kuba abantu benshi bavuga ati uburundi barakwiye niba uri buri kufata irambarago ariko ugaca umenya yuko bafashe irambarago umwana batera imbere Yego, Meri.
azorya umukate niwe azogira ingorane mugabo ari umwana w'umukuru wewe arazi iyo asumira asumira kure ariko jyewe nsumira ku kato ibyo nacyo nagomba mbaze ni ikigiye cyo kuvuga yuko bodufatira ibihano mbega imigambi ba- bafise inyuma y'ibyo bihano bamaze kubidufatira bikatugada neza niyiye kugira ngo bumve yuko badufitiye igishika kugira ngo bize bigende neza murakoze murakoze anisete reka icyo kibazo ndakibaze abatumire ariko gushika ubu nta mutumire n'umwe aravuga ko eh, uburundi bukwiye gufatirwa ibihano ntawe urabyemeza Ah, muri iki kiganiro turimo reka dutangure kumushyira ntahe juvenal eh, ngorwa n'ubusa urakoze ahubwo uramvuga ivyo nagira ntangurire ko abantu nkeka baruta ico bababaye twebwe mu mugambwe emerese rwenzangemero twifuza ko umurundi arya akaryama hagira haba kubahwa nta muntu n'umwe yomwifuriza ibihano nk'uko atomwifuriza amahano turimwo muri iki gihe inzara i- i- yugarije igihugu hatagira igitoro hatagira isuka hatagira ikintu na kimwe ivyo bintu ntitwabihawe n'ubumwe bwa buraya I- ugira ni ubumwe bwa buraya butubuza kuronka ivyo vyose nitwirabe cane cane twebwe turabe mu- ubwa mbere ho mu rugo imbere yo kuja mu karere baca umugani mu kirundi bati akimuhana eh, kaza imvura ihise Eh, kandi burya umuryango ni mu muryango numvise abantu bavuga ngo museveni ni papa Eh, yatanguye kuba papa avuye mu rundi rugo muraba mwumva ico burundi bugira bube U- ubwa mbere tubanza tukiraba kugira ngo ivyo bihano ntibibe ntawifuje ambarwa dusaba duhanura abadutegeka mu gihugu cacu ko tubwiririkanya kugira ngo ako kabi ntikigira kaba none biha- bi- bi- bivuye kuki ko mbona dush- dufe- dushobora kugira ngo tubuze ko iyo mbargo iba mu kwigenza neza mu vyerekeye ugutwara mu kwige- mu vyerekeye kugarukana demokarasi nk'akarorero ico bita ngo ni ambargo ni ikintu caba kigabanywa ry'imfashanyo ubumwe bwa buraya bwagiriye uburundi igabanywa kuko nta ntibigeze bahagarika imfashanyo egome eh, mushyira ntahe abere gashatsi ah, kuri icyo cyiyumviro cya anisete n'ikibazo yabaje mu kanya gatoya cyane rwose ndabona ko akanya kihuta rero murakoze twebwe kuri icyo kibazo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika ahejeje gushyikiriza eh, twebwe mu muganga w'abadasiganitona ntidushobora gushyigikira icyo kimwe cyose cyoza gifatira ibihano uburundi kuko turemeza ko ibihano bifatiye igihugu cyacu cy'uburundi bishyikira cyane cyane abanywanyi bacu bato bato nabo nibo duha- duharanira ko bagira imyidegemvyo bakagira ubuzima bwiza maze bakazava bashika no mu matora bafite amagara meza hama ku bijyanye ni- ni- n'ivyo by'ibihano twe twavuga yuko ubwa mbere ni uko eh, ibihugu bya buraya ndetse n'abategetsi b'uburundi Eh, nk'uko uhejeje kuvuga bivuze abantu buvugana ntibaterane ibidashika hama kandi turafise bene wacu b'abarundi aribo bakokeza batari no mu burundi mu kwerekana cyane cyane ko mu burundi umucanwa waka natwe turi mu gihugu eh, twavuga neza yuko ibyari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu sibyo biri uno munsi turiko turatanga iki kiganiro egome nawe mushikana ime pascal nduwimana mu kanya gatoya cyane rwose eh, ku cyiyumviro cya anisete ndabona musa n'abavuga cyo kimwe na anisete mu kanya gatoya cyane rwose yego jewe biranejeje cyane ko mwatumiye abanyamigambwe kandi bakavuga ikintu cyiza natwe vraiment turashimye yuko aba- aba batumire ko atanu mwashigikiye ko twafatirwa ibintu by'ibihano rero turashimiye by'ukuri aba banyamigambwe turi kumwe rero twebwe natwe twaravuze tuti nta gihano twumva ko twafatirwa kuko murazi yuko by'ukuri haje na ambargo ibabaza nyine twebwe hanyuma kandi gusa kimwe numva ntasobanukiwe n'umuntu yotubwira akavuga ko atabihano bo badufatiye mu gihe bazi yuko turamaze umwaka wose izi nteko zacu z'abasoda bari muri somaliya badahembwa bakavuga yuko ngo nta bihano ngo badufatiye mu gihe kandi bazi yuko eh, n'abarungikiwe ibintu by'imitahe bari iwabo bari muno mu bubirigi bari bari n'ahandi hantu twarafatiwe ibi- ibi bihano by'ukuri ntabo bideha kandi ah, uyu userukirana iprona yanabivuze neza
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaho bihumurije kuri icyo kiganiro muri isanga mugenzi wacu frederic nkundikije yagiranye n'abanyamigambwe mu burundi uprona ndetse na mrc rurenzangemero hamwe na sosiyete sivile ministere africain de compassion mwese rero tubashimiye kuba mwateze amatwi tukaba tushimira n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri john dryden wafatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwese rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika